muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ni edi rwembasuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon the unity we need to deliver for the people. This is really the key.
uwo ni perezida donald trump asaba abanyamerika gushyira hamwe ubwo yagezaga ijambo rigaragaza uko gihu- igihugu gihagaze ku banyamerika iryo jambo ni naryo turi bwibandeho cyane muri aya makuru yacu nimuve ku maradiyo yanyu perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yarayagejeje ijambo ku banyamerika abagaragariza uko igihugu gihagaze nyuma y'umwaka arahiriye kukiyobora ijambo rye ahanini ryibanze ku bukungu bw'igihugu bwifashe neza muri iki gihe ikibazo cy'abimukira n'umutekano w'igihugu muri rusange byinshi kuri iryo jambo twabiteguriwe na mugenzi wacu oriyani itangishaka urakoze edi gwema abashingamateka n'abakenguzamateka bagize kongere y'amerika batangiye gushikiriza ibyumviro byabo ku ijambo rya mbere ku banyagihugu ryaraye rishikirijwe na perezida donald trump bamwe barashima kuba ryaranzwe n'ubumwe abandi bakifuza kuba yari gushimika cyane cyane ku bibazo bihanze igihugu muri iki gihe paul ryan mu mugambwe w'abarepubulika yashimye ijambo rya donald trump ku kuba ryavuze ku bibazo biri hagati mu gihugu nk'ibijanye no gusanura amabarabara ibiraro n'ayandi matungo ya leta hamwe n'ibibazo by'abimukira ryan yavuze kandi ko kongere ya amerika ikwiye muri izi ndwi za vuba kwinjira mu idonido bagakorera ku bibazo trump yashikirije ariko senateri chris kunz wo mu mugambwe w'abademokarate yavuze ko trump yari akwiye gutomora neza na neza uko agiye gukemura ibibazo bijanye no gusanura amabarabara ibiraro n'ayandi matungo ya leta n'uburyo azoshira imbere inyungu za amerika ku isi yose hamwe n'ukuntu agiye kwitaho ikibazo cya koreya ya ruguru senateri chris naho ahanini yashimye ijambo rya trump hari ibintu bimwe bimwe bifise akamaro atatomoye neza nyuma y'ijambo rya perezida donald trump rigaragaza uko igihugu cyifashe muri iki gihe ijwi ry'amerika ryavuganye n'impuguke zitandukanye kumva icyo batekereza kuri iryo jambo na politike ya perezida trump muri rusange duhere muri leta ya massachusetts mu kanya maze kuvugana na profeseri noel twagiramungu ni umwarimu mu ishami rya politike muri kaminuza ya massachusetts natangiye mubaza ikidasanzwe yakuye muri iryo jambo ku byavuzwe nta gitangaje cyane wenda icyatangaje cyane ni uburyo yabivuze ubundi Trump amenyereye kuvuga amagambo ataragurika ariko ni ubwa mbere wabonye avuga ijambo atuje yariteguye kuva atangira kurinda rirangiza ni ibintu bitangaje ariko ubutumwa yatanze nabwo yavuze cyane cyane nyine ibijyanye na n'uko abona ah, politike cyane cyane rero yagaragaje mu by'ukuri ijambo ryagaragaje ukuntu ibice bibiri bigaragara hano muri amerika mu buyobozi bwa amerika hari abafite intumbero y'uko amerika igomba kuba kubana n'ibindi bihugu bagafatanya gukemura ibibazo ko ariyo nzira nziza yo gutuma amerika igumya kuba igihugu cy'igihangange hakaba n'abandi bavuga ko amerika igomba kubaho uh, mu buryo bwo ku- kurushanwa n'amahanga no ku- kureba gusa inyungu za amerika ititaye ku byo amahanga avuga cyangwa ayikeneyeho trump rero ijambo rye ryari muri iyo ntumbero yo kuvuga ko ni ukureba inyungu z'abanyamerika noneho mu banyamerika nabwo ugasanga ari inyungu z'abakire z'abafite ibintu wari uvuze ko muri iryo jambo perezida trump yagaragaye avuga atuje ndetse mbere y'uko avuga ijambo ibiro by'umukuru w'igihugu ryari ryasohoye bimwe mu byo bavugaga ko trump aza kwibandaho ahanini muri byo bavugagamo ko ijambo rye riza kuba ahanini rigamije kugerageza kunga ubumwe abanyamerika ese ubona iyo ntego ya trump yagaragaye muri iryo jambo mu ijambo rye nyine yagaragaje uruhande rwe ahagazemo ni uruhande Amerika igomba gushyirwa imbere muri byose hanyuma muri amerika hagashyirwa imbere abantu bafite ibintu byabo bakabikomeraho ibintu byo gufasha abanyantege nke gufasha abatishoboye ibyo ntabwo biri mu byo Trump ashyize imbere aho kuri iyo ngingo rero ibyo kunga abanyamerika ntabwo rwose byagaragaye muri iryo jambo porofeseri twagiramungu abantu benshi bagize icyo bavuga kuri iri jambo ahanini bavuga ko ryibanze ahanini kuri politike yo mu gihugu hagati ibijyanye na politike mpuzamahanga cyangwa se ububanyi n'amahanga Trump ntabwo yabitinzeho cyane usibye kuvuga ibijyanye n'umutekano no kurinda ubusugire bwa amerika hari icyo wari witeze ko Trump yagira icyo avuga ku bijyanye n'imibanire n'umugabane wa Afurika dore ko mu minsi yashize bavuze ko yavuze amagambo asa nk'aho agayitse asuzuguza Afurika kuva Trump yatangira no kwiyamamaza mbere y'uko anaba perezida yagumya kuvuga ko afurika wenyine abona ko ari abantu basuzuguritse agitangira kera kwiyamamaza aravuga ati afurika ibibazo byayo ni uko ifite ubuyobozi bubi tuzabafasha guhindura ibintu wenda abaturage baho bagira ijambo ariko hamariye kuba perezida nyine nk'uko gahunda ye bigaragaza mu by'ukuri kubera ko ari mu gice w'icyo areba ni inyungu za ni inyungu z'abanyamerika bake cyane cyane abanyamerika b'abakire icyo kintu umuntu yagisobanura icya kabiri Trump ni uko muri politiki ye bigaragara ko ashaka ko amerika yongera ikaba iy'abazungu icyo ni ikintu ni ikintu kigaragara ibe y'abazungu akumva ko abo bandi babimukira baza mu gihugu ari abaje gutwara ibintu by'abazungu iyo avuga rero ko amerika igomba kongera gusubirana bene yo ni ukuvuga abavuga abazungu ntibitangaje rero kuba rwose atigera avuga afurika n'iyo ayivuze akayivuga mu magambo mabi nk'ubushize avuga ko ari umwanda ntabwo natekereza ko hari icyo Trump yavuga ku bya afurika ntibiri muri gahunda ye ntacyo mbona abantu bagombye kumutegaho cyane Profeseri Noel Twagiramungu umwarimu muri kaminuza ya Massachusetts ndagushimiye cyane kubw'akanya uduhaye kugira ngo tuganire urakoze cyane nawe umunsi mwiza mugenzi wacu Etienne karekezi nawe mu kanya yabajije porofeseri Charles kambanda impuguke mu by'amategeko umwavuka muri leta ya new york kandi akaba umwe mu bantu bashyigikiye politike n'ingamba za perezida donald trump hano aratangira atubwira uko we yakiriye ijambo rya perezida trump
yariye ijambo njyewe nayakiriye neza rijyanye na filozofe ya ba republican kandi numva risubiza ibibazo byinshi abanyamerika bafite dufite hano mu gihugu cyacu no mu mibanire n'amahanga ibyo mwatubwira mu bibazo ijambo ryasubije ni ibihe cya mbere ni ukugabanya leta kwivanga mu miyoborere y'igihugu tumva ko amerika aho bigeze cyangwa aho tumeze n'ukuntu isi imeze leta igombye kugabanya uruhare rwayo mu bikorwa yo igafata bya bikorwa abashoramari batakunze kujyamo ibikorwa by'imihanda bya za tereyini n'ibindi bintu ariko mu bindi bintu tukabirekera abashoramari purayiveti bakabikora ibi bintu byo kuvuga ubuzima bw'abantu hese inshuwarensi n'ibindi duhe abantu ubushobozi babona amafaranga yo kwishyura inshuwarensi aho kugira ngo leta ibaforosinge kugenda gufata bose bafate inshuwarensi bityo bajye kuvuza abandi batishoboye abatishoboye nka abarwaye abafite uburwayi buhoraho abana abantu bakuze leta yo irabafata ikabishingira ariko umuntu usanzwe muzima amerika ntabwo yubakiye kuri prinsipe yo gutega amaboko amerika yubakiye kuri prinsipe yo gukora cyane iyo umaze gukura gusaza cyangwa ugize ibibazo leta ikakwishingirika ikagufasha iki ni ikintu cya mbere yakuye arababwira ati ntabwo dushaka ko abanyamerika batega amaboko buriya biteye isoni kandi bitesha agaciro kubona abantu birirwa ku mirongo bagiye gusaba ibiryo kuko abareba abantu bafite ingufu bahora muri siporo bahora birukanka ariko bakagenda gusaba ibiryo hoya bagende bakore hapana ibiryo amerika bimeze nka europe babesheho no gusaba no twebwe turafasha abantu ariko ntabwo dufashwa ntabwo dusaba dutega amaboko cya kabiri ni imisoro muri buriya buryo bwa leta gushaka gukora ibintu byose no kudikitetinga no kugenda ikora ibintu byose ni ngombwa ko bongera imisoro ariko kubera ko iyo politiki yo kugabanya ibintu leta ijyamo ni ukuvuga ngo leta ntabwo ikeneye amafaranga menshi bityo imisoro ikagabanuka buriya abanyamerika basanzwe anjenali muri aviregire imisoro igiye kugabanuka makumyabiri hafi makumyabiri ku ijana ku buri muntu wese amafaranga abantu bishaga mu misoro hagiye kugabanuka makumyabiri ku ijana ni ubwa mbere habaye gukata imisoro ku buryo bumeze kuriya ikindi cya gatatu nanone kizashimangira iyi misoro yagabanutse nuko amafaranga nuko amafaranga ya bakoreshaga mu bintu bya kwishyura leta leta igiye kugabanuka nayo abakozi ba leta bagiye kuba bakeya amafaranga yakoreshwaga y'imishahara agiye kugabanuka noneho abantu bagumana amafaranga mu mifuko yabo apana kwishyura imisoro myiza ikindi ibyo ni ibibazo by'ingutu perezida trump yagarutseho ariko ikibazo cy'ingutu kindi kimaze iminsi kivugwa hano muri amerika ni ikibazo cy'abimukira ijambo perezida trump yagejeje ku banyamerika hari umuti ugaragara kandi urambye yaba yatanze yego ngewe mbona ni umuti iyo aravuga ati abimukira ntabwo avuga ba refugizi aravuga abimukira abantu bashaka kuza muri amerika bagombye kuba bafite ubushobozi akademike buriya ngewe ntabwo mbyumva ubu no mu gihe cya obama ntabwo nabyumvaga ni gute utanga girini kadi ku muntu utazi no kwandika ku muntu warangije jasiti pirimeri ukamuzana muri amerika noneho wakaza kubera ikibazo kuri leta dufate girini kadi tuyikoreshe mu gushaka abantu bafite tarenti dushake abaganga dushake abaforomakazi cyangwa abaforoma muri rusange dufate aba enjeniyeri tubazane muri amerika baze bahite batangira gukora kubaka amerika ariko tugende dufate abantu tuzane abantu muri amerika badafite icyo batanga aho baje gutega amaboko ibyo ntabwo ari byo nta gihugu na kimwe gisabwa kuzana abantu mu gihugu cyabo batagifitiye akamaro icyo kibazo cyabimukira ku ruhande rumwe gisa nk'aho kireba umugabane wa afurika nubwo perezida trump ntacyo yavuze kuri afurika ku buryo bwumvikana nko ku munyafurika se iri jambo rya mbere rya perezida trump kuri kongere ubutumwa burimo ku munyafurika mwatubwiramo n'ubuhe kwanza abantu bajya muri amerika bava muri afurika abenshi baza ari impunzi resetamenti ntawe girini kadizi muri afurika ni bakeya cyane ahubwo girini kadizi bakunze kuzana abantu mu bihugu by'abarabu mu buhinde mu bushinwa ubutuma ngewe nabonye muri muri mu kibazo cy'abanyafurika ni uko trump we avuga ati dushaka ko amerika ikora bizinesi n'ibindi bihugu apana kugenda koronayizinga ibi kintu kiri ngewe nkibona ari ikintu cyiza cyane kuri afurika aho kugira ngo tugende dushaka gufata ibihugu ngo tubyambure ukwabyo tubafite tujye mu bihugu dukora bizinesi trump we aravuga ati amerika dufite humani resource bashobora gukora dirizi ku isi hose bashobora gukora negosiyasiyo nziza kuki tuba dushaka kunyura mu ntambara kugira ngo tubone ibyo amerika ikeneye mu bihugu byo hanze ngewe ibi bintu bibonamo igisubizo kuri afurika ikindi kintu mbona nka kimeze nk'igisubizo ku bibazo afurika ifite ni ikibazo trump yagaruseho ati ntabo ndi perezida w'isi yose ndi perezida wa amerika mbere na mbere ndareba ndareba amerika ni byiza cyane kuri afurika afurika yemenye ko ntabo izadivopa binyuze mu gutega amaboko amerika ntaba ari leta y'isi yose amerika abanyafurika bashake ibisubizo muri ekonomi zabo muri politiki yabo bakore bashakemo ibisubizo birambye apana gutega amaboko ibintu byo gutega amerika amaboko ni bibi cyane kuri afurika ndabashimiye cyane professor charles kambanda ku bisobanuro muduhaye mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tukivuga kuri iryo jambo perezida trump yari yagejeje ku banyamerika mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na profeseri atanazi gahungu umwarimu muri kaminuza ya leta ya illinois atangira amubaza niba muri iki gihe cy'umwaka ushyize perezida trump ayobora igihugu yarashoboye kugera ku ntego yo kunga ubumwe bw'abanyamerika
yego ijambo nararyumvirije kandi ndaryumvirije noneho naheruka no muri afurika mu burundi nagomba no kubanza kuramutsa inshuti n'abagenzi twahuye yego iri jambo uko wabyama biba umwaka wose umuperezida wo muri etazini arashyikiriza ijambo akerekana ibintu ingingo yashyitseko ni nacyo na perezida rero Trump n'ibyo yagize umuntu yari agombye kubiraba ubumwe yoba yarabuvuze ubumwe buracagoye kuko abanyamerika baba abademokarate baba abarepubulike baguma badadaje noneho ino abantu iyo bukeye bavuze iryo jambo bita state of the union baca basubiramo bakaraba ikintu kimwe kimwe cyose yuko ari cyo cyangwa atari cyo icya mbere cyoco yabwira abantu abanyamerika ati ubu twagabanije amatasi muzohora mutanga makeya ababiraba bavuga yuko atari byo yuko abari bafite amafaranga menshi bazoguma baronka menshi abari bafite make bazoguma yagabanije makeya rwose hanyuma gikuru ya bazoguma bamurabira ko atashyitse ko kandi wewe yemera ko yagize n'ico c'abantu babimukira ino muri leta zunze ubumwe za amerika ibyo avuga urabye neza si byo avuga yuko abahora bazi no bahora bapfa kuzana abantu aba ari bo bose batagira uko bangana ibyo si ibyo kuri icyo kibazo nyine kuri icyo kibazo tanazi gahungu aravuga ko azo kubaka uruhome eka rukomeye cyane rwose rwo kuzibira abimukira cyane cyane bava mu bihugu bya mexique n'ahandi ariko abademokarate nk'uko mwabyumvise mu ijambo ryo kumusubiza bavuga ko kubaka uruhome ari ukureka gutera no kubiba amacakubiri mu banyagihugu kandi bakaba bavuga ko amerika ari igihugu cy'abimukira aho muhabwa kwiga ego ibyo byo nibyo biguma bituma abademokarate n'abandi baguma badadaje kubera ibi bintu byo kubaka iyo bavuze kubaka urwo rugo ntiba bagubakiye rwose ntiba bagubakiye abazungu sinzi ko mwumvise nk'ijambo yari wakuvuga avuga ati ngo tubuze abantu abantu bava muri za afurika zo muri za mexique zo muri za mexique kuza ku bino abazungu si bagomba kuvuga bavuga ati abo bantu bava mu bindi bihugu bya bya norvege reka tubareke baze iyo rero ibyo bintu byo kubakira ubwo kubaka iyo miri sinibaza yuko abanyamerika barabyumvikana ko kandi noneho uko kuntu ko kuvuga ngo reka twubake urwo ruhome kandi abantu bo muri mexique aribo bazotanga amafaranga ntibazobyumvikana ko kuko si byo kandi benshi bavuga yuko bidakwiye mugabo abarepubulike bo baguma abumvikana abanywanyi ba Trump baguma bavuga yuko ibyo bikenewe aho rero abantu bazoguma badadaje kandi bizoguma bigoye tukivuga kuri ubwo bumwe nyine hagati y'abarepublika n'abademokarate murazi ko hariho ibibazo bihambaye cyane rwose bagiye kwiga mu minsi iri imbere aho hakaba hariho ikibazo cy'umutahe ikaba tumvikanye ko cyanatumye na leta yugarwa mu minsi nk'itatu mu ndwi zibiri ziheze mwihweje ijambo yashikirije kandi umugambi yari yatangaje ko hakwiye kuba ubwumvikane hagati y'abanyamerika muribaza ko ibyo bibazo birimo umutahe leta ya amerika izakoresha cyane cyane n'icyo kibazo cyabimukira muribaza ko ibyo bintu mu minsi iri imbere abo bategetsi barongoye amerika abashinga amateka abakenguza amateka ikaba imigambo yose bazoteba bakumvikana kuri ibyo bibazo ibyo bibazo bizoguma bigoye kandi jewe sinibaza yuko amatariki bavuze mu kwezi kwa kabiri yuko bazoshobora kuyashikako kuko ibyuzo by'ubutunzi bagomba ko babigira babanje gusa kuraba bimwe by'aba bantu bita abadirimezi b'abana bavukira ino mugabo cyangwa bazanywe ari abana n'ababyeyi bataje mu mategeko bizoguma bigoye kandi noneho bagombye kubishyira bavuze bati ibyo tugira twugurure leta ni uko tuzofata tuzobishyiramo mukabanza mukemera bijya by'uruhome mukabanza mukemera yuko abo bana tubirukana bizoguma bigoye kuko burya abanyamerika ni nk'uko uri kuramvugisha ni umunyamerika mugabo twavuye henshi nta munyamerika mu mu bijana bibiri biheze mu bijana bitatu biheze yari umunyamerika wa kweri kweri tuba turiko turavuga bose bavukiye hanze nibaza yuko bizogora nawe yuko aguma avuga ibyo bintu kandi abanyamerika ari bakeyi bashobora kuvuga bati twebwe turi abanyamerika bavukiye ino nashaka ndagushimire cyane rwose professeur atanazi gahungu ku kanya mwatoye kugira ngo tugane- muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika cyane cyane ku Urakoze byerekeye cyane.
ijambo perezida cyane cyane ku byerekeye ijambo ah, perezida trump eh, yaraye ashikirije abanyamerika kuri televiziyo wewe urakoze rwose Eh, tubashimire cyane profeseri atanazi gahungu umwarimu muri kaminuza ya leta ya illinois profeseri noel twagiramungu umwarimu muri kaminuza ya massachusetts ah, ndetse na profeseri charles kambanda impuguke mu by'amategeko umwavoka muri leta ya new york kandi akaba n'umwe mu bashyigikiye politike n'ingamba za perezida donald trump twavugaga ahanini ku bijyanye n'ijambo perezida donald trump yari yagejeje ku gihugu agaragaza uko cyifashe muri uyu mwaka ushize ibiyobyabwenge ni ikibazo cyugarije isi nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ribyemeza mu kiganiro muri isanga mu kanya mugenzi wacu eugenia mukankusi yaganiriye kuri iki kibazo na dr yvonne kayitenshonga umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc amubwira ikirimo gukorwa mu gushakira umuti iki kibazo yatangiye amubwira uko icyo kibazo cy'ibiyobyabwenge cyifashe mu rwanda ikoresha ry'ibiyobyabwenge n'ikwirakwiza ryabyo ni ikibazo gihangayikishije isi u rwanda narwo rukaba ruri mu bihugu by'isi bihangayikishijwe n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge ubushakashatsi bwakozwe mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mu rubyiruko rufite hagati y'imyaka cumi n'ine na mirongo itatu n'itanu rwasanze ubushakashatsi bwasanze abana barimo cyangwa eh, urubyiruko barakoresheje nibura rimwe mu buzima ikiyobyabwenge nibura kimwe bangana na mirongo itanu na babiri ku ijana Mm, ni benshi nanone icyo ubushakashatsi bwasanze bwasanze harimo n'abamaze kuba imbata z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge
Ye, abo ngabo bangana eh, na barindwi ku ijana ku nzoga inzoga twita ibiyobyabwenge cyane cyane inzoga z'inkorano hanyuma babiri ku ijana bari barabaye imbata za- z'urumogi hanyuma hafi batanu ku ijana ari imbata z'uburozi buba mu itabi bwitwa nikotine mhm, ikindi ni uko muri serivisi zacu z'ubuvuzi cyane cyane mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe by'indera umubare w'abarwayi bo mu mutwe babiterwa no gukoresha ibiyobyabwenge bwavuye umubare wavuye kuri magana ane na mirongo ine mu mwaka wa bibiri na kane kugera kuri bibiri magana inani n'ibihumbi bibiri magana inani na bane mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi na batandatu mhm.
rero ni ikibazo Mm, ndumva ari ikibazo kiremereye Ah, ubwo bushakashatsi rero bwakozwe ku rubyiruko mutubwiye bamwe mu bahura n'icyo kibazo n'ababaye imbata y'ibyo biyobyabwenge Ah, ubwoko bw'ibiyobyabwenge mwakunze kubona muvuzemo inzoga ah, urumogi na nikotine hari ibindi biyobyabwenge biboneka mu rwanda ibindi bakoresha cyane mu rwanda ni gupuriza lisansi eh, na kore Mhm.
hanyuma n'imiti yo kwa muganga ariko umuntu akayikoresha nk'ikiyobyabwenge kandi akayibona mu buryo tubahirije amategeko nka zimwe mu ngaruka se mwatubwira ku bijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge ni nk'izihe mwari muvuze nka- nk'umubare w'abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe ko wiyongereye U- ibindi izindi ngaruka ziboneka ku muntu ukoresha ibiyobyabwenge eh, turebye nko ku buzima bwo mu mutwe ni nk'izihe
ikoresha ry'ibiyobyabwenge bigira ingaruka ku mubiri ku buzima bwo mu mutwe bigira ingaruka ku mibanire y'umuntu n'abandi ndetse no ku murimo cyangwa umwuga umuntu yari asanzwe akora hari uburwayi bwinshi bw'umubiri buterwa n'ikoresha ry'ibiyobyabwenge bwenge twavuga nka nk'uburwayi bw'umwijima ubw'umutima ubwonko cyangwa ubumuga bushobora gukomoka ku ikoresho ry'ibiyobyabwenge ku buzima bwo mu mutwe ikiyobyabwenge ubwacyo ni ikintu cyose iyo cyinjiye mu mubiri w'umuntu gihindura ubushobozi bwe bwo gutekereza bigahindura ubushobozi bwo gufata ibyemezo mwumva iyo umuntu atagishoboye kwifatira ibyemezo iyo atagifite ibitekerezo bizima aba yatangiye kugira ikibazo cyo mu mutwe ibikunze kuboneka cyane cyane ni nko gutakaza ubushake bwo gukora ubushobozi bwo gufata mu mutwe hari n'igihe ni na kenshi ikoresho ry'ibiyobyabwenge ritera indwara twita mu ndimi z'amahanga depression cyangwa depression irangwa n'agahinda gakabije ndetse ikindi kibabaje ni uko ikoresho ry'ibiyobyabwenge rishobora no gutuma umuntu yiyahura cyangwa se akagira ibibazo bikomeye byo mu mutwe hahandi umuntu asigaye ameze nk'aho ari kuye isi icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bukomeje gikunda kuba ku bantu bavanga ubwoko bwinshi bw'ibiyobyabwenge
kuvuga babinywereye igihe kimwe ni imyenda aho ngaho ni ku bijyanye n'imibanire y'umuntu n'abandi cyangwa ku kazi cyangwa hejuru hazaza ugasanga ukoresha ibiyobyabwenge iyo yabuze amafaranga ajya gufata imyenda ugasanga ni hato na hato amahane mu muryango ku kazi agasiba kugeza aho ashobora no kwirukanwa amategeko yo twavuga impanuka mu muhanda kwiba n'ibindi bituma nanone inzego z'umutekano arizo zimwitaho ugasanga ni babandi bafunzwe abafite ibyaha byinshi n'inzego z'umutekano zirabyemeza ko ibyaha byabo biba bifitanye isano n'ikoresho ry'ibiyobyabwenge
ahangaha muravuga muti nk'abantu bakoresha ibiyobyabwenge byinshi ni ukuvuga ubikoresha icyarimwe cyangwa ashobora gukoresha inzoga ejo akaba akoresheje imiti ejo bundi agakoresha ibindi ni ukuvuga umuntu ubivangira icyarimwe cyangwa ugenda abifata no mu bihe bitandukanye ariko agakoresha ibintu byinshi mu mubiri we byombi byombi kuko iyo umuntu amaze kuba imbata ni ukuvuga ko aba agomba kuba icyo ashaka mu icyo ashakisha cyane cyane ni ukumva yagize akanyabugabo kumva afite umunezero udasanzwe iyo yabifashe igihe kinini iyo yamaze kuba imbata usanga atagera kuri bya bindi iyo atongeye ubwinshi cyangwa ubwoko butandukanye aba ashakisha ashishikariye gushakisha ibiyobyabwenge ubwinshi igihe cyose n'ubwoko butandukanye
byatuma yumva wa munezero cyangwa se ikintu yifuzaga muri ibyo biyobyabwenge akigeraho
ugasanga iyo ibiyobyabwenge ingano yagabanutse mu maraso aba ameze nk'umurwayi aba yumva yabuze ikintu akaba yagirana n'ububabare ku mubiri ubu ngubu aba yaramaze kuba imbata icyo gihe yongera ingano kandi akongera n'ubwoko ibyo nibyo bimuviramo kuba umurwayi wo mu mutwe akaba mbese agahinduka n'umuntu ntacyo amaze kuko umwanya we wose awukoresha mu gushakisha no gukoresha ibiyobyabwenge
none murimo mutubwiye byinshi ku ngaruka bigira haba mu mubiri w'umuntu mu buzima bwe ibiyobyabwenge bishobora no kwica umuntu biramwica biramwica kuko iyo bishobora kugutera uburwayi iyo bishobora gutuma wenyine ufata ibyemezo byo kurangiza ubuzima bwawe ntikiba kikwishe kirakwica iyo uvuye ku kazi wirukanwe kubera ibikoresho by'ibiyobyabwenge ukabaho mu buzima bubi birakwica ikindi ni uko nk'uko hari ubwoko bw'ibiyobyabwenge abantu bitera mu rushinge bumva icyo gihe iyo abantu bafata ibiyobyabwenge basangira nk'inshinge kugira ngo bitere tuvuge nka heroyine bashobora kwanduzanya indwara zandurira mu maraso nka hiv nka hepatite cyangwa hepatitis bikamuviramo uburwayi iyo anyoye inzoga ku buryo bwangiza ubuzima icyo gihe ashobora kugira indwara y'umwijima umwijima ukavamo kanseri y'umwijima ikaba yamwica Mhm.
yego Ye- ibiyobyabwenge birica ni bibi Mm.
ni kuri icyo kiganiro ku biyobyabwenge dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi twongeye duhure mu kanya isaa moya n'igice tubagezaho amakuru arambuye yo mu karere mwari kumwe nanjye edirwe